Iri ni Ijwi rya Amerika radiyo ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda bwakeye neza nshuti bavandimwe ni Eugenia Mukankusi basuhuza mu Rwanda dukurikira kuri FM ijana na kane ibice bitatu mu Burundi turi ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri ikaze mwese kuri radiyo yanyu mu gihe zimwe mu mpunzi z'abarundi baherutse gutahuka kugira ngo bazitabire amatora yo mu mwaka utaha mu gihugu hari abakiri mu nkambi y'agateganyo barira ayo kwarika kubera yuko tuba turi abantu benshi ntituranaronka akazi ntitunaronka n'ibyo dufungura kwambara usanga ari ikibazo twazanye abana bari ku mashuri bose baricaye igihe kiriko kirahera cyo kwiga k'ikinini cyangwa urase bakakubwira ngo nutahe ugende wicare muhira ntugwaye abo ni bamwe muri izo mpunzi z'abarundi bari mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo bavuga bimwe mu bibazo bahura nabyo barasaba hsr kubimurira mu nkambi ya babiri mu rwanda ho abaturiye uruganda rwa simerwa rukora sima mu karere ka rusizi intara y'uburengerazuba baravuga ko imashini zarwo zibasenyera amazu kandi ko hashize imyaka ine babwira iki kibazo cyabo ubuyobozi bw'uruganda n'inzego z'ubutegetsi bw'ibanze ariko ko nta kirakorwa izo nkuru ku buryo burambuye ni mu mwanya mugume hafi ya radiyo yanyu turahera ariko ku makuru avugwa hirya no hino ku isi aya makuru mwayateguriwe kandi muragezwaho na mugenzi wacu aroyizi bigirimana aroyizi bwakeye neza kwake eje ndamutse nabo tuzindukanye muri somaliya abantu bashika kuri cumi na batandatu mu bakomeretse bikomeye mu gitero cya bombe cyabaye ku munsi wa gatandatu i mogadisho muri somaliya baratwawe kuvurirwa muri turukiya nk'uko byashyikirijwe n'abategetsi ba leta ya somaliya icyo gitero cyahitanye abantu bashika mirongo icenda kandi abanyaturukiya babiri bari mu bantu ijana na mirongo ibiri n'indwi bahakomerekeye abagize akanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi barashikirije ejo ku munsi w'imana umubabaro bafise ku bw'ico gitero barahoza imiryango yahaburiye ababo ndetse n'abanyasomaliya hamwe na leta nta murwi n'umwe uriyitira ico gitero ariko umwe mu basesangura ivya somaliya yatangarije ijwi rya amerika ko ibimenyetso byose bikwiye kugira citirirwe umugwi w'intagondwa za al shababu muri afurika kandi muri gine bisawu abanyagihugu bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu ejo ku munsi w'imana aho bagiye guhitamwo hagati ya babiri bahoze ari abashikiranganje ba mbere perezida w'iki gihe jose mario vaze ntiyashoboye kwitabira iki gice cya kabiri kandi yaremeye kuzokubahiriza ibizova muri ayo matora uza imbere y'abandi ni domingos simeose pereira uwo yahoze uwo perezida yakuye mu mabanga mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu hano muri leta z'ubumwe za amerika abantu babiri barishwe ugira gatatu arakomereka bikomeye inyuma y'aho umuntu yitwaje inkoho arasiye mu isengero aho bari ko barasenga ejo ku munsi w'imana mu gisagara cya fort worth ni muri leta ya texas igipolisi gishikiriza ko abo bantu babiri bafiriye mu nzira bari ko batwagwa kwa muganga umwidondoro w'uwo yarashe n'icyatumye abikora gushika ubu ntibiramenyekana muri amerika kandi uwagirizwa gucumita abantu batanu mu bayahudi bari bakoraniye hamwe mu munsi mukuru uzwi nka hanuka hafi y'igisagara cya new york ku munsi wa gatandatu yarakanye ibyaha aregwa igihe yitaba sentare ya new york ubwa mbere grefton thomas yagirizwa na sentare ibyaha bitanu harimwo ugushaka kugandagura abantu icyo gitero cyo ku munsi wa gatandatu mu ijoro cyabereye imonsi mu micungararo ya new york ahaba abayahudi benshi baba orthodoxe imvo yayimutumye ntiramenyekana gushika ubu ariko abategetsi bemeza ko yabikoze ku gatwe kiwe ariko buramatari wa leta ya new york we andrew kuomo yacise igitero c'iterabwoba ryo hagati mu gihugu igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika caragavye ibitero vya gisirikare ejo ku munsi w'imana ku birindiro bitanu vy'umuhari hezbola mu bihugu vya irake na siriya umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri amerika jonathan hoffman ejo ku w'imana yashikirije ko uwo muhari wagirizwa gutera ibisasu vya roketi mirongo itatu ivyo bitero vyahitanye umukozi akorera igisirikare ca amerika ku munsi wa gatanu hafi y'igisagara ca kirkuke mu buraruko bwa irake igisirikare ca amerika nticashikirije uburyo ivyo bitero vyaco vyagabwe umujenama mu by'umutekano mu gihugu muri perezidanse ya leta zunze ubumwe za amerika ni robert o'brien yashikirije ko amerika yobabara cyane mu gihe igihugu ca korea ya ruguru cogerageza igisasu ca nikleyere kigenda ikirere kirekire o'brien yavuze ejo ku munsi w'imana ko amerika yiteguye gufata ingingo zibereye kandi zikomeye nk'igihugu kiri imbere y'ibindi mu bya gisirikare kandi kikaba n'igitunze cyane ku isi mu gihe korea ya ruguru yohirahira igatera ico gisasu ku munsi muri iyi minsi y'impera z'umwaka korea ya ruguru yari yagabishije ko izorungikira amerika akaganuke ka noweli mu gihe ku mpera z'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda itotezurirwa ibihano yafatiwe na amerika mu gihe ibiganiro bya nikleyere hagati ya korea ya ruguru na leta z'ubumwe za amerika byahagaze kuva mu kwezi kwa kabiri
urakoze haruzi bigira imana kuri aya makuru nshuti rero hari n'amwe mu makuru havugwa hirya no hino ku isi ijwi ry'amerika ryabateguriye mwadusanga ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu kuri fesibuku na yutube voa radiyo yacu mu mwanya ukurikira ni amakuru yo mu karere nk'uko nabivuze dutangira abarundi b'impunzi barenga magana cyenda mirongo itanu baba mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo barasaba hsr kubimurira mu nkambi ya murongo mu ntangiriro z'umwaka utaha wa bibiri na makumyabiri bahamaze amezi arenga atanu nta mashuri abana babo bafite kandi muri rusange babayeho nabi nk'uko babibwiye umunyamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo twifuza yuko ngaha bodukura ngaha bakatujana tukareka guteba ngaha kuko batugumiza ngaha ikireki- igihe kirekire tudafise ico turya tutaronka n'akazi dukora bari bakwiye kuza baca badutwara bakareka kutugumiza ngaha ngo tuguhagume igihe kirekire kuko tuhahurira n'ingorane nyinshi iyo batuzanye bakadushira ngaha tugaca tuhaguma batadutwaye iyo turiko turaja ingorane duhura nazo tuba turi mu gushi ngaha rw'abantu kubera yuko tuba turi abantu benshi ntituranaronka akazi ntitunaronka n'ivyo dufungura kwambara usanga ari ikibazo n'ibindi umuntu ashobora gusanga akeneye mu buzima mugabo badutwaye nk'iyo tuba turiko turaja kuko tuba dusanzaye turashobora kwisanzura tukaronka ukuntu turonderera imiryango yabo twebwe ikibazo dufise abana bacu ntibiga baricaye twazanye abana bari ku mashuri bose baricaye igihe kiriko kirahera cyo kwiga ikindi kibazo dufise ngaho ugiye kwa muganga baguhereza ikimanyu kimwe k'ikinini cyangwa urase bakakubwira ngo nutahe ugende wicare muhira ntugwaye aho nta gipimo bagusizeho wica ugaca utaha muhira ukaza kwicara aho umwana akakurembana cyangwa wowe ukaremba ukagomba gupfa ikibazo cy'uburaro vrema ni kibi kuko abantu usanga- us- ushobora gusanga arara ku ki- ku kireta kimwe akaba aricyo yifuka kandi ugasanga n'abana bashobora no kurara batifutse canke ba- no kurara hasi bakaryama hasi hanyuma bakaronka ukuntu bifuka ikireta kimwe usanga mu gihanga ari murara muri bangahe bo turashobora kurara u- u- uburiri buguma bufatanye mpaka umusitari ukagera ku mutwe turashobora kuba turi nk'i- nk'ibitanda nka mirongo ibiri na bitanu mu isari imwe ikibazo cy'uburaro nabyo banditaye indwi bampaye ubureta bubiri nta karago fise ndas- nsasikira ikireta kimwe nkaca guca nawe numva imbavu mbabara urumva burya rero nkaca ngira ikibazo ti none ko bampaye ikireta cy'ibirate babiri ibirate ibireta bibiri kimwe nkagisasa ku isi migaragara ikindi nkacyifuka nca mbyuka numva mbabara umubiri wose isangu isare usanga yuzuye ntitubona aho duhemera kubera ko turyama nabi abana rero kubera ko dufatanye hari abo usanga bagusoba ko ugasanga mu gu- mu kubyuka uzuye amasobe kubera ko ubwinshi bw'abantu ikibazo cy'amawese kiragoye cyane ngaha bagihaye abantu bakuze gusa bagihaye abantu bakuze abana rero babategeka ngo ku- kuza baraja kwituma harya ku- ku- kuri ka kabuga wabonye hariya ubwo ko ari mu mucanga ubwo niho banya ba nyina babo bakaza bimbaho nyene agaca yahamba bayahambye inkoko nazo ziraza zikaza zibizura zibizura hariho umwanya akayaga gatanguye gu- guhuha ngaha utokwifuza guhagarara hano kandi urabona hajya ah, niho abashira imbabura niho batekera niho turira umva umunuko utanguye kuha- kuhaba ntabwo tu- turonka amahoro ntituronka n'aho tujya urabona ni mu rupangu ntituronka n'ahantu twideparasa ngo tujye tujye kuruhukira uwo munuko umva rero niyo ngorane dufise ngaho hano turi dufise ikibazo kinini kuko mu by'ukuri iyo uharuye umuntu w'umugabo arinze arondera umugore bagaca bagera ahantu bamara amezi atanu amezi atandatu umwaka batigeze babonana n'umugore umva ni ikibazo kinini twe twashaka mu tubarize seneri ko kumbure aha tuba tuje ko baba babona ko twari twatandukanye n'aba- n'abagore cyangwa ko n'ubu twaba tukiri kumwe n'abagore biterwa n'iki ikintu kibitera bi- ni ama- ni amategeko je mbona yoba araha kuko iyo tumaze kuhashika abagabo babahereza gwabo sare abagore bakabahereza gwabo sare ukaja usanga umwana w'imyaka indwi itanu aciye aja mu bagabo uwo ni umwana ushobora gusanga ariko ararasoba ikibazo c'intuze c'umugabo ukaca usanga ntabyo amenyereye ukaca usanga ari kumwe n'abasore induru zikaca zitangwa kwaduka mu masare rero mu by'ukuri basaba badukorere igikorwa kinini cyane kuba twaragenewe buba bakoze dukomereze mu rwanda aho abaturage begereye uruganda rwa simerwa rukora sima mu karere ka rusizi intara y'uburengerazuba bavuga ko imashini zarwo zibasenyera amazu bavuga ko hashize imyaka ine babwira ikibazo cyabo ubuyobozi bw'uruganda n'inzego z'ubutegetsi bw'ibanze ariko ko nta kirakorwa umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu rwanda temisitokere mutijima yarabasuye adutegurira iyi nkuru abo ni abatuye mu murenge wa muganza mu z'uruganda rwa simerwa bavuga ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubwo imashini nshya z'urwo ruganda zatangiraga gukora aho rwari rumaze kwagurika kw'inzu zabo umushyitsi uterwa n'izo mashini akaba ariwo batunga agatoki ku kuba nyirabayazana w'isenyuka ry'izo nzu uruganda iyo habaye nijoro guhera saa yine ta- nta muntu ugitaka ngo atabarwe kuko mugenzi we ntashobora kumwumva tukibaza nti nimba mu rwanda nta karengane kakirimo umuntu wese agomba kurenganurwa kuko uruganda rwo ruturenganyije mu rwanda imashini zabo zatangiye kunsenyagurira inzu mbibabwiye nta kintu bigeze babikoraho umutwe wa mbere uragwa n'uwa kabiri uragwa ubwo nibwo nakoraga ibishoboka byose ndisanurira imitwe y'imbere yaguye n'ubundi rwongera rubomagura urundi ruhande rw'inzu urwo rundi ruhande rw'inzu rumamaze kubomagurika nibwo nageraga ndabibabwira baraza barahagera bahageze nta kintu baba- babikozeho uruganda rura ruhinda inzu zikarara zitigita zirasadagurika kubera ko inzu yanjye ni ibigingi ngewe birara byibomagura bikagwa aho ndyama abagerwaho cyane n'ingaruka z'umushyitsi w'imashini zasimirwa ni abatuye ahanini mu midugudu ya nyenyeri na kabarore mu kagari ka shara mu murenge wa muganza aba bavuga ko bagiye batumizwa mu nama ngo baganire n'ubuyobozi bw'uruganda ariko izo ntacyo zatanze kuko ahubwo zarangiraga ari bo biswa abanzi b'iterambere kubwo kugaragaza ibibazo rubateza bageze badutumaho tujya mu nama muri semerwa bagiye kutubwira abahagarariye uruganda baratubwira ngo twebwe abantu bo muri nyanyine ngo turinjiji cyane ngo tugumye twerekana ibibazo ngo kuko dushaka ngo amafaranga ngo tudashaka guturana n'uruganda uruganda twaradusanze ntabwo twegeze twangiriza uruganda pe ahubwo twebwe uruganda ruri kutwangiriza bongeye gutumiza inama muri simerwa batumira abaturage batuye uyu mudugudu n'abo mu mudugudu wa kabarore baravuga ngo abaturage batuye muri iyi midugudu bagomba guturana na simerwa ku kibi n'icyiza niba tutashaka kwanga iterambere ntabwo twanze iterambere kubura uruganda ruraha ni iby'agaciro kuri twebwe ariko nanone natwe hari ibyo duhomba nk'iyi nzu yanjye igihe izaba yamaze gusenyuka kugira ngo nzongere kubona indi ni ikintu kitanyoroheye mu bushobozi bwanjye iyo witegereje inzu z'aba baturage ubona ko zigaragaza ibimenyetso byo kwangirika nko kwiyasa zigacikamo hagati mu nkuta aha harimo n'iz'imitutu yagutse ku buryo iyo uzirimo imbere uba ureba hanze aba rero bakagaragaza impungenge ko zishobora kubagwirana cyane cyane muri ibi bihe by'imvura nyinshi ndaryama nkajya numva ibinombori biri kugwa n'ikibambazi kiba cya- kikaba cyangwa ngewe mfite ubwoba bukabije kubera ko ndi no mu nzu ngenyine n'umwana w'uruhinja urabona ni ikibazo ubwoba ndabufite cyane kuko njya ndyama nkumva ko nshobora kubyuka abaturage batabara basanga napfuye kuko urabona yarangije gushira kandi yarangije kwangirika bagasaba rero inzego nkuru z'ubutegetsi kubatabara kuko inshuro zose bagaragarije simerwa iki kibazo yewe n'inzego z'ibanze nta muti cyabonewe ubuyobozi nibuze bugere kuri tere burebe iki kibazo tuvuga buri gihe kuko guhera muri bibiri na cumi na gatandatu tugaragaza iki kibazo twandikiye akarere twandikiye simerwa ubwayo umurenge urabizi noneho twandikiye n'intara kugira ngo tugaragaze akarengane twe dufite leta izi turenganure rwose abana mu ishuri ntabwo bize neza bakoze ibizamini batumva neza kubera ikibazo cy'umutingito n'urusaku mwadukora ubuvugizi kugira ngo byibuze bare uburyo baturwanaho mwakagombye kurebera hamwe mukaturenganura rwose hamwe na leta y'u rwanda cyane cyane ko ari leta y'u rwanda ari umubyeyi yakagombye kuturebera ikadushyirira mu gaciro ikareba igikwiriye ku mwana w'umunyarwanda ijwi ry'amerika yagerageje kuvugana n'ubuyobozi bwa simerwa kuri iki kibazo ariko ntibyadukundira icyakora inzego z'ubutegetsi ku rwego rw'akarere ka rusizi zo zivuga ko iyo abaturiye uruganda bahuye n'ibibazo ubuyobozi bwarwo bubasanira cyangwa bukabubakira bwana kayumba efuremu ayobora rusizi ndetse iyo tubirebye twe tubona ko hanabayemo asistanse sosiyale cyangwa se ubufasha kuko babubakiye amazu babaha ibikoresho byo mu nzu bifite agaciro karuta imitungo bari bafite aho ngaho rero n'ubundi tugumya kuganira na simerwa kugira ngo umuturage wese wagira ikibazo tube twagira uko tumufasha aho kugira umuntu uba victime wo kuba simerwa ihari kandi ubundi mu by'ukuri simerwa n'uruganda tubona ko rufasha abanyarusizi by'umwihariko abatuye mu kibaya cya bugarama cyane cyane muri rwego rwo gutanga akazi icyakora ku ruhande rw'aba baturage bavuga ko muri uko gusana hagiye hatoranywa inzu nke izindi zirasigara ku mpamvu badasobanukirwa uretse ko kuri bamwe uku gusana ubwabyo nabyo bidatanga umuti urambye ku bibazo baterwa no kuba batuye hafi ya simerwa bari kugira abo basanurira ariko gusanura ntabwo ari ugutanga umuti mu buryo burambye kuko urusaku ruzakomeza kuba rwa rundi ivumbi rizakomeza kuhaba n'umutingito uzakomeza kuhaba sinzi rero niba inzu bari gusanura zubatse mu buryo bwa beto ku buryo bukomeye ku buryo rwa rusaku rutazagera ku muturage uri muri iyo nzu bari gusanura cyangwa rya vumbi ritazabasha kugera ku muturage basanuriye cyangwa se uwo mutingito ingorane aba baturanyi basimerwa bavuga ko ibatera ziri mu byiciro bitandukanye kuva ku isima itumukira mu ngo zabo bavuga ko itera bamwe indwara z'ubuhumekero urusaku ruterwa n'imashini zikora iyo sima ariko icyo bagaragaza ko gihangayikishije kuruta ni umushyitsi utigisa amazu hafi kuyabasenyera hejuru abo bemeza ko hari ibarura simerwa yigeze gukora ifatanyije n'inzego z'ibanze ahandikwaga abatuye mu mbago z'urwo ruganda bashobora kugerwaho n'ingaruka kurusha abandi ku buryo bibwiraga ko ibyo bibazo bigiye kubonerwa umuti urambye ariko na n'ubu nta kirakorwa imyaka hafi itatu irashize temistokire mutijima ijwi ry'amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze ku mwanya w'amakuru ya siporo n'imikino duhere mu burundi sefu sabushimike niwe warayatowe n'amashyirahamwe cumi n'abiri kuri cumi n'ane agize urugaga rw'amashyirahamwe ya basketball mu burundi kugira ngo asimbure augustin kararuza ku mwanya w'ubuyobozi bwa basketball mu burundi inkuru mugezwaho na mugenzi wacu desire hatungimana uri kigali mu rwanda ayo mashyirahamwe mu ntango za kuno kwezi kwa cumi na kabiri akaba yaragiye hamwe afata ingingo yo guhagarika kararuza ibyo wewe yabona ko ari uguhonyanga amategeko ubushyikirangange bw'inkino buca buyaha uburenganzira bwo gutunganya amatora mu kiringo kitarenga ukwezi ayo matora rero yaratunganijwe kuri uno wa gatandatu acatsindirwa na sefu sabushimike atowe n'abantu cumi na babiri kuri cumi na babiri bari bayitavye uwo yatowe akaba yamenyesheje ko agiye kwitaho guteza imbere basketball mu ntara zo hagati mu gihugu no kugorora amategeko no guhindura amategeko regrema igenga febabu kuko hari ibintu byinshi itavuga hari n'ibintu biboshe aho umenga amategeko usanga yubakiwe ku muntu hanyuma ikindi naco murabona muri basketball ahanini umenga basketball ikinirwa ngaha mu gisagara ca bujumbura gusa n'igitega n'ingozi tugiye rero kwitaho na cyane cyane amasosiyasiyo yo mu ntara hagati inyuma y'impari ndende hagati y'abashigikiye sefu sabushimike n'abari ku ruhande rwa kararuza augustin ishyirahamwe komite national olympique ryaramenyesheje ko haramutse habaye amatora ritazoyemera lidia sekera arongoye komite national olympique yamenyesheje ko amatora atemewe na komite national olympique n'amashyirahamwe mpuzamakungu adaheza ngo ayemere kuri ivyo sefu sabushimike wewe abona ko amategeko yakurikijwe twebwe kuri twebwe habaye icyo no kwita mu gifaransa ini situation d'urgence wanashaka aho amategeko nuvuga yuko yarimiwe hanyuma amasosiyasiyo agiye hamwe twasanze amasosiyasiyo cumi n'atatu kuri cumi n'ane ayo ayo masosiyasiyo niyo yahavuye amuhagarika hanyuma turaheza turayimenyesha inzego zidukurira nazo zikaba ari umushikiranganje hanyuma umushikiranganje araheza araduha uburenganzira bwo gutunganya ayandi matora ariyo duhejeje gukora mu gihe rero ayo matora atakwemerwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu basketball y'u Burundi ishobora kuja mu bihano kandi hari hasigaye amezi atatu gusa ngo augustin kararuza arangize ikiringo ciwe co kurongora ishirahamwe rya basketball mu burundi kuri uno w'imana naho niho hasozegwa ihiganwa ry'uburundi muri ping pong ihiganwa ryabereye mu ntara y'amakamba ibibanza vya mbere vyose haba mu bakobwa no mu bahungu vyatwawe n'abakinyi baje bava mu gisagara ca bujumbura aho umwe muri abo bakinyi yemeza ko mu gihugu hagati ubuhinga bukiri hasi cane tucerekeye abakinnyi bo muri interiyeri kuraba ababakoca bakabafatira umwanya ukwiye wo kubamenyereza kugira ngo bashobore kugera kuri nivo y'abandi bagezeko kuko uko ubimenyereza ukaguma ubimenyereza ubimenyereza niho bitera byunguka wunguka kandi uko wungutse wungutse niko ushobora gukina n'abandi kuko twabonye ab'ibujumbura duhuye ab'ibujumbura urabona ko ari ibintu bihanitse ari ibintu nyine ubwaki ntumenye ugira atsinde mugabo uhuye n'umuntu wa hariya ubona yuko imyimenyerezo no gushyira ko kugira ngo ashyire ku meza ibara ayigumize ko imare ko nk'umunota wose ari ibintu bigoye mwamenya ko mu bahungu ubaye uwa mbere ari ivan yo rugira yatsinze kabura alain claude ku maseti atatu kuri imwe mu bigeme naho uwa mbere yabaye ndayishimiye pamela yatsinze n'ibizi floride ku maseti atatu nyene kuri imwe desire hatungimana kigali ijwi rya amerika arakoze mugenzi wacu desire hatungimana hari mu rwanda mu rwanda kandi mugenzi wacu jean claude munyandinda nawe abafitiye amakuru ya siporo n'imikino amakuru y'ingenzi yaranze siporo mu rwanda muri uyu mwaka dusoza wa bibiri na cumi n'icyenda tuhahere umupira w'amaguru aho amakipe abiri yari ahagarariye u rwanda mu marushanwa ya afurika ahuza amaklub yasezerewe hakiri kare rayon siporo yari yaserutse mu irushanwa ry'amakipe yabaye aya mbere iwayo ligue de champion yakuwemo rugikubitana ari hilali yo muri sudani mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika coupe de la confederation ikipe ya as kigali yari yashoboye kwiyandayanda isezerera kmc yo muri tanzania ariko nayo ntiyarenga umutaru kuko yanze gushimwa kabiri igakurwamo na proline academy yo muri uganda ikipe ya aprfc uyu mwaka yari yasigaye ku rugo ariko isigara ikubita agatoki kandi igamije kwisubiza icyubahiro cyayo ishaka abakinnyi b'indobanure ku giciro ko cyaba kingana kose izana kandi abatoza bakomeye barimo umunyamaroke adil muhamed ndetse n'umwungirije bishyurwa umushahara ukabakaba miliyoni mirongo itatu z'amafaranga y'u rwanda ku kwezi izi mpinduka zo mu ikipe y'abasirikare b'u rwanda zatangiye gutanga umusaruro kuko aprfc yarangije icyiciro kibanza cya shampiyona iri ku mwanya wa mbere kandi itaratsindwa na rimwe tukiri umupira w'amaguru dutereye akajisho mu ikipe y'igihugu amavubi amakuru ayivugwamo ni imvange ku ruhande rumwe iyi kipe yamaze gutsindira itike yo kuzakina imikino ya nyuma y'irushanwa ry'amakipe y'ibihugu ku bakinnyi basanzwe bakina mu mashampiyona y'iwabo muri afurika shani bibiri na makumyabiri ku rundi ruhande mu rugamba rwo gushaka itike yo kuzakina irushanwa ry'igikombe cya afurika cy'ibihugu kandi bibiri na makumyabiri na rimwe amavubi y'u rwanda ari mu manegeka mu itsinda u rwanda ruherereyemo rumaze gutsindwa imikino ibiri wa mozambike n'uwa kameruni rukaba rugomba guhura n'ikipe ya cape vert muri uku kwezi kwa cumi n'abiri ikipe y'igihugu amavubi ntabwo yigeze yitabira irushanwa rya sekafa ryabereye i kampala muri uganda hari abagiye bahwihwisa ko impamvu nyamukuru yatumye u rwanda rwanda rudaseruka ari ikibazo cy'amikoro nubwo nta rwego na rumwe rushinzwe siporo mu rwanda rwigeze rutangaza imvo n'imvano ku mugaragaro uku gusigara mu gihirahiro niko gutuma bamwe bakeka ko impamvu u rwanda rutitabiriye sekafa ishobora kuba ari umubano utifashe neza hagati ya kigali na kampala mu mukino w'intoki wa voleboro mu kwezi kwa munani musenyi iryo rushanwa ryiswe rubavu beach volleyball world tour ryabereye mu karere ka rubavu ku nkengero z'ikiyaga cya kivu amakipe yarahagarariye u rwanda yagaragaje urwego rwo hasi usibye ikipe y'abakobwa yari igizwe na Judith Hakizimana na Charlotte Nzayisenga yakoze iyo bwabaga ikaba mwanya wa kane tukiri muri volleyball kandi ishyamba si ryeru mu buyobozi bw'ishyirahamwe ry'uwo mukino FRVB muri uku kwezi kwa cumi n'abiri ubuyobozi bw'iyi federasiyo bwafashe umwanzuro wo kwanga gushyigikira kandidatire ya Gustave Nkurunziza wifuzaga kongera kwiyamamariza kuyobora akarere ka gatanu ka volleyball muri Afurika zone 5 FRVB yahisemo gushyigikira Fernand Ruterana usanzwe ari vice president akaba akomoka mu ikipe ya Kigali Volleyball Club Kavese yamaze gusenyuka mu bagabo ikaba isigaye irwariza ku ikipe y'abagore ubuyobozi bw'iri shyirahamwe buvuga ko hari icyizere cy'uko ruterana azatsinda kandi ko ari uburenganzira bwabo gushyigikira umukandida bashaka gusa hari n'abandi bantu bakurikirana voleboro umunsi ku munsi basanga byaba ari agahomamunwa ruterana aramutse adatsindiye uyu mwanya wo kuyobora zone ya gatanu kuri bo ngo byaba ari nka wa mugani wa sebwugugu waririye byinshi akabura na duke yari afite muri basketball ikipe ya patriote yo mu rwanda ishoje umwaka ibyinira ku rukoma nyuma yo kwegukana itike yo kuzakina icyiciro cya nyuma cy'irushanwa rihuza amakipe ikipe y'intyoza muri Africa Basketball Africa League. Ibi ngibi Patriot yabigezeho imaze kwegukana umwanya wa mbere mu cyiciro cya kabiri cy'amajonjora muri iri rushanwa cyabereye hano i Kigali kabiri cyahuzaga amakipe yo mu karere ka afurika y'iburasirazuba n'iy'amajyepfo iyi mikino yaberaga ku kibuga cyatashywe ku mugaragaro uyu mwaka ikibuga cya kigali arena cyakira abantu ibihumbi icumi tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare muri uku kwezi kwa cumi n'abiri k'uyu mwaka dusoza habaye impinduka zikomeye mu buyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino mu rwanda aimable bayingana wari umaze imyaka cumi n'ibiri ayobora ferwasi yareguye ajyana n'abo bari bafatanyije bose muri komite nyobozi mu matora yabaye ku itariki makumyabiri n'ebyiri z'uku kwezi abudara murenzi niwe watorewe kuba perezida mushya wa ferwasi ahita atangaza imwe mu migambi afite turu di rwanda kuyitegura ntabwo ari ugutegura gusa imihango ahubwo no gutegura bazayigiramo uruhare abakinnyi tugoye gushyira imbaraga mu kwegera abakinnyi tubategure mu buryo bw'umubiri no mu buryo buri morale ku buryo bazitabira irushanwa bameze neza ikindi ni ukomeza gutegura neza muzi ko turimo guhatanira kwakira eh, irushanwa ry'isi mu by'amagare tugiye gufatanya na timu yabiteguraga tubitegure neza ni ugukomeza kubaka kandi umukino w'amagare mu bakinnyi bakiri batoya eh, murabizi yuko ni umukino ukunzwe n'abanyarwanda turifuza yuko uyu mukino uba umuco mu banyarwanda ku nshuro ya mbere isiganwa mpuzamahanga turu di rwanda rizamurwa rikava ku gipimo cya kabiri n'ibice bibiri rikajya kuri kabiri n'igice kimwe abakinnyi b'abanyarwanda ntabwo bongeye kurusyaho kuko kuri iyi nshuro inkuru nziza yatashye asimara iyo ni indirimbo yubahiriza igihugu cya Eritrea ubwo kabuhariwe wemera wikudusi wakiniraga ikipe ya Stane muri Kazakhstan yatwaraga Tour du Rwanda y'umwaka wa 2019 ku itariki ya gatatu y'ukwezi kwa gatatu ntabwo twasoza amakuru y'ingenzi yaranze imikino mu Rwanda tudakomoje ku mpinduka mu buyobozi bukuru bwa minisiteri ifite siporo mu nshingano zayo iyi minisiteri yatandukanyijwe n'ibirebana n'umuco ubu irayoborwa na Mimoza Munyangaju wasimbuye Esperance Nyirasafari wagiye muri Sena mu myaka ya vuba abategetsi bagiye basimburana kuri iyi minisiteri mu gihe gito hakaba hari bamwe mu bakurikirana siporo yo mu rwanda babifata nko kugoragoza reba nawe igihe gishize ukuntu ari gitoya kuva kuri protemitari joseph habineza julienne uwacu esperance nyirasafari kugeza kuri mimoza munyangaju izi mpinduka kandi ntabwo zigenda ziba ku rwego rwa minisitiri gusa kuko n'abanyamabanga bahoraho ntabwo bamaraho igihe kirekire muri bo twavuga jean pierre karabaranga edouard karisa patrice rugambwa na john ntigengwa muri iki gihe umunyamabanga uhoraho mushya muri minisiteri ya siporo ni didier shema maboko tubonereho kubifuriza tubifuriza ishya n'ihirwe nshuti bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika tubasaba gukomeza kubana natwe muri gahunda zacu z'uyu mwaka mushya w'ibihumbi bibiri na makumyabiri kuri radiyo yanyu mudatenguha yari claude munyandinda i kigali
arakoze mugenzi wacu jean claude munyandinda radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha n'aha bihumurije amakuru mwayagejweho na aloyizi bigirimana nshimiye abadufashije ku buhanga bw'ibyuma uwadufashe gushyira hamwe ibiganiro ni fasili gebeho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye kuba mwateze amatwi no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika
I shower, I wish I, I wish I, I shower, I shower, I wish I.